tubashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave eh, kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiana hazi ingingo nkuru nkuru ziyagize leta ya tanzania yemereye impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya nduta eh, na nyarugusu kwirimira ibiterwa bitandukanye mu dusambu duto duto twegereye imihana yabo uko bakiriye ino ngingo muraza kuvyumva handi hato ku mugabane wa afurika muri make muri tunisia umupolisi yarashe abantu bari mu micungararo y'isinagoge mu kirwa ca jerba kiri mu ibahari ya mediterane navyo turabigarukako naho ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko abahitanywe n'ingwano imaze ukwezi muri sudani barenze amajana atandatu ido n'iryo yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye tutarinze kubabwira ni mu kanya isase tubafitiye n'ikiganiro bungabunga ubuzima reka mpere kuri ino nkuru ya tunuziya nari nce ku masonga mu kanya aho umupolisi yarashe abantu bari mu micungararo y'isinagoge mu kigwa ca jerba mw'ibahari ya mediterane uwo mupolisi yishe batanu ariko mu nyuma nawe abandi bapolisi bamurashe arapfa mugenzi wacu thomas kamirindi yabiduteguriye abapfuye ni abapolisi batatu n'abayahudi babiri bafitanye amasano mu miryango bitwa aviel hadad wari ufite ubwenegihugu bubiri bwa tunisiya na isirayeli na ben hadad w'umufaransa abandi bantu umunani abapolisi bane n'abasivile bane bakomeretse uwabarashe nawe bagenzi be bamwishe abagenzacyaha barimo baragerageza kumenya icyo bimuteye mu bihumbi bibiri na kabiri nabwo hekaru ya jeriba mu burasirazuba bwa tunisiya yaratewe umwiyahuzi yayigonze n'ikamyo yari itezemo ibisasu yahitanye abantu makumyabiri n'umwe barimo abanyatunisiya abadage n'abafaransa icyo gihe al qaida yavuze ko ariyo yari inyuma y'icyo gitero hekaru y'ijeriba niyo ya kera cyane muri afurika imaze imyaka ibihumbi bibiri na magana atanu isurwa n'abantu ibihumbi baturuka imihanda yose y'isi thomas kamirindi urakoze ntuje kure turongera mu kanya utubwirayo muri amerika ariko imbere yaho gato dukubitire muri sudani aho ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rivuga ko abahitanywe n'ingwano imaze ukwezi muri sudani ubu bamaze kurenga amajana atandatu ejo ni mukankusi oms yavuze ko abandi bantu barenga ibihumbi bitanu bakomerekeye mu bifitanye isano n'ubushyamirane hagati y'ingabo za sudani ziyobowe na generali abdel fatah al borhan n'umutwe witwara gisirikari rapid support forces rsf uyobowe na generali hamdan dagaro abo basirikare bombi bahoze ari inshuti bafatanije muri kudeta yo mu bihumbi makumyabiri na rimwe yayobeje inzibacyuho ya gisirikare nyuma y'uko omar al bashir mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda akuwe ku butegetsi yari amazeho igihe kirekire umwuka mubi wakomeje kwiyongera hagati y'aba bayobozi ba gisirikari mu birebana n'ukuntu rsf yakwinjizwa mu ngabo z'igihugu n'uwakurikira inzira byanyuramo kuvugurura igisirikare byari bigamije gusubiza igihugu ku buyobozi bwa gisivile no gukemura ibibazo bya politiki byaturutse kuri kudeta yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe amasezerano yo guhagarika imirwano yagiye ananirwa kubahirizwa nta n'ikintu kigaragara yagezeho kugira ngo agabanye urugomo ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ryavuze ko abanyasudani barenga ibihumbi magana arindwi bataye ingo zabo kuva imirwano itangiye mu kwezi gushize ni umubare ukubye inshuro zirenga ebyiri ibihumbi magana atatu mirongo itatu na bine hcr yari yatangaje ko bataye ibyabo imbere mu gihugu ishami rya oni ryita ku bimukira oem ryavuze ko abandi banyasudani ibihumbi ijana bahunze igihugu miliyoni zirenga cumi n'icyenda ni ukuvuga bibiri bya gatanu by'abaturage bose ba sudani ubu bagezweho n'ingaruka z'ubushyamirane nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku biribwa pamu
ijwi rya amerika turacari ku makuru agezweho irya nino ku isi aha muri leta zunze ubumwe za amerika havugwa inkuru y'umushingamateka wo ku rwego rw'igihugu yitwa george santos yatawe muri yompi kuri uno wa gatatu mu vyo santos yagirizwa harimwo kunyuruza amafaranga thomas kamirindi nivyagarutse kutubwira bambwiye ko ino nkuru ya thomas kamirindi itaraboneka ariko ndayibemereye igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru tuza kubashikiriza muze kuba rero hafi y'amaradiyo yanyu mushobora kuyisanga ariko hagati aho kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari ndayugururira ku vy'ubutungane mu rwanda ico gihugu ubutungane busabira gupfungwa vy'agategekanyo mu gihe c'imisi mirongo itatu washinze inzu ikomeye y'imideri iri mu bambika cane abategetsi batandukanye b'ico gihugu twahirwa moses yashinze motions yagirizwa ivyaha vyo gukoresha ivyangombwa vy'impimbano hamwe n'ibiyovyabwenge twahirwa moses mu minsi iheze muravyibuka ko hacicikanye amavideo atandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi abatandukanye bavuga ko ari gwiwe ariko yumvikanye kenshi mu bitangazamakuru bikorera mu rwanda ahakana ko izo video atari we zega n'ubutungane bw'u rwanda vuga ko atagihamya bufise ko izo video ari gwiwe moses uno munsi mu rubanza rwiwe yasavye kurekurwa akaburana ari hanze ino nkuru turaza kwigarukako ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho nyuma y'iminsi itandatu imyuzure yishe abantu barenga amajana ane muri teritwari ya karehe bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo n'iyo myuzure bavuga ko bugarijwe n'ibibazo vyinshi aho bari ahatandukanye na cane cane bushushu na nyamukubi mugenzi wacu vedaste ngabo yakurikiye muri ivyo bibanza kudutegura ino nkuru muri abo bakuwe mu vyabo n'imyuzuri hari abari mu mashitingi abandi nabo mu mazu y'abaturanyi atarasenyutse mu gihe hari abandi nabo bari kurara hanze iradukunda bigira imana agahanga n'umwe mu bayobozi ba lokalite ya bushushu yasenywe amazu n'imyuzure ubu twavuganye kuri telefone kuvuga ngo aha habaye mu ijoro ryo ku wa kane haje kuboneka ibintu bikomeye cyane hacika inkwangu mu misozi amazu aragenda amatungo aragenda n'imyaka byose ndetse n'abantu baragenda bacu ku buryo kimu karitiye nyobora twaje kubura abantu bagera muri mirongo irindwi n'icyenda uyu witwa shamunda jean uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko utuye mu misozi ya kamikonzi asobanura ko nyuma y'aho amazu yabo asenyukiye inka zabo n'imirima bigatwagwa bagapfusha abantu ubu bugarijwe n'ibibazo by'imibereho muri santere ya nyamukubi uyu twavuganye ku murongo wa telefone mu by'ukuri mudufashije mwaduha ubufasha kuko icya mbere abantu bari kurara ku misozi ntacyo kurya ubwo ntacyo kwiyorosa bityo rero turiho nabi kuko ibyo kurya byose byari byeze mu misozi murazi ko ntiduhunika mu bigega ni mu mirima byaratembye byose byaragiye ubu nta kindi abantu bafite icyakora n'imfashanyo guverinoma iri kohereza abantu ni benshi ni benshi sinzi ko hari ushobora kubonaho no ku mashi bityo rero turabasaba nk'abantu b'abatabazi nyabuna mudutabare abana babayeho nabi benshi bahuye n'ibyo bibazo baruzuye muri za hopitale kubera umubare w'abantu benshi bishwe n'imyuzuri abandi nabo bakaburirwa irengero amashyirahamwe afasha arimo kuwa ruje ya kongo akomeje gushakisha mu byondo no mu nzuzi jisiteni iringiyimana semansa ni umuturage wo mu misozi miremire ya karehe yavuye mu muhanda wo muri nyamugari ubu ari bushushu aho yaje kureba ko yabona imirambo y'abavandimwe bibishwe n'ibiza afite imyaka mirongo itatu n'itanu nawe twavuganye kuri telefone mu nzu yacu twebwe hagiyemo abantu icyenda kuri buno rero ntacyo twabura twasaba turi gusaba leta hari icyo yadufasha nta kintu twari twabona kandi aho ngaho nyamugari habuze abantu bari bari mu ijana na bane nibo babuze haboneka habonetsemo umubyeyi wanjye umwe bitaga gatoto uzamukunda yapfanye bamusanze hano mwari nkangu yapfanye n'abana be umunani bari baremye isoko ntabwo kubuze n'iyi saha bamwe twarababuze twabonye batanu batatu turababura kuri uyu wa kabiri intumwa za leta ya kongo zatanze ubufasha bw'ibifungugwa bigizwe n'amavuta ibishimbo ifu amasabune ndetse n'amafaranga ku miryango magana abiri yibasiwe n'ibiza muri kalehe usibye leta ya kongo iri gufasha abibasiwe n'imyuzure amashyirahamwe atandukanye arimo medese sans frontiere nayo ari kuvura abakomerekeye muri ibyo biza umuyobozi wa teritwari ya kalehe toma bakenga avuga yuko imirambo y'abibasiwe n'imyuzuri imaze kuboneka ubu ari magana ane na cumi n'imwe ariko bakomeje igikorwa cyo gushakisha iyindi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
gisata c'impunzi ubu naho leta ya tanzania yemereye abarundi batandukanye bahungiye mu ikambi za nduta na nyirarugusu kwirimira ibitegwa bitandukanye mu dusambu duto duto twegereye imihana yabo mu ntumbero yo kugabanya inzara pam iheruka kugabanya ibiribwa yahora itanga ku rugero runini bigatuma ubuzima buhungabana ku mpunzi zitandukanye zimwe muri zo zavuganye na mugenzi wacu james jovin bamubwira ingene bakiriye ino ngingo ya leta ya tanzania iyo ngingo yemejwe na bwana abel johnson yaserukiye umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya tanzania sudi makibasi yatangajwe mu nama yabereye mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa gatatu kandi yemerera impunzi kwirimira ibyari byarabujijwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda bwana abel yavuze ko leta ya tanzania yemereye impunzi kwirimira ibiharage imboga ibijumba imyungu n'ibindi byose byamira hasi kiretse ibigori imyumbati hamwe n'ibitoke kubera biduga cyane bigatuma haba ikigunda bikorohera abagizi ba nabi n'abasuma guhungabanya umutekano mu nkambi tumeruhusu kilimo cha bustani kuzunguka nyumba zetu twabemereye kurima imbogaboga n'ibindi bitegwa byamira hasi tuzobaha n'imbuto gusaba yuko mukurikiza amategeko ntimumbwire ibijyanye no gutema ibitoke ibigori hamwe n'imyumbati ibyo ndabizi kandi twabikoze kubera umutekano wa wanyu aho kurima ibigori n'ibitoke nimurime ibijumbu kubera muzorya n'imboga zabyo badala ya mihogo lima viazi vitamu majani yake ni mboga na viazi utakula ikindi bwana abeli yasabye impunzi kugabanya kwidogera pamu yita ku biribwa mu gihe leta ya tanzania iriko irakora ibishoboka mu gushakisha abagira neza mu yandi makungu bafasha gukemura ikibazo cy'ibifungurwa kwa hiyo kiwango cha chakula tunachopewa kimepungua sana. Najua hakuna chumvi.
Ibyo kurya muronswa byaragabanutse cyane, ndazi ko atamunyu muronka, ndazi nuko atafuye abana muronka. Kubw'iyo mpamvu niko bimeze, kandi ntako byohinduka. Gusa dukeneye ubutungane kandi mwihangane cyane. Ndazi ko buri gihe mwidoga, ariko ntimugwane na pamu kubera atariyo itanga ibyo biribwa leta ya tanzania yabahaye indaro niyo itanga n'ibiribwa sasa msigomane na wfp wao sio wanaotoa chakula chakula kinatolewa serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zo zisanga umugambi wo kugabanya ibiribwa ari guhonyanga amategeko agenga impunzi n'ubuzima bwa kiremwa muntu kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi none ubona twobaho gute ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mw'iyi nkambi kweri umutekano mwiza turawufise ariko mugabo ikintu cerekeye ubuzima bw'umwe mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose inzara niyo tugoye inzara ntaho tuja ntaho turaba ntaho twirukira ntanaha none ubona twokora iki inzara aha rirarenga tutariye kugira ngo tuziganye tukaca ngaho tukatuna none ubu hari uwoshe abangotera ibiharage byataye umwaka none twicaye uko ubona twubaho gute umuguvuze twa tundi watera harya inyuma y'inzu uratwikorako urumva umuntu arogera inyuma y'ikambi hariho urosanga bamwe bimenyereye kwiba ahanyura ikigori kwa nakakumuha usanga aramuteye umwana mugabo ubu baturekuriye nawe wogenda kwiba kandi nawe ubifise muhira umwidogo w'impunzi ubuzima bubi n'inzara nibyo bitumye leta ya tanzania yemerera impunzi kwirimira mu dusambu twegereye imihana yabo mu gihe hari haciye hafi imyaka ine bibujijwe gusa impunzi zitakambira amashyirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye mu gihe cyo bahunze kitarakemuka kugira batahuke mu gihugu cyabo kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi ry'amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
icy'amakoma ni ingenzi mbambaroga
ejo ni mukankusi niwe mwari ko murumva muri eh, ubwo butumwa bw'ijwi rya amerika bubasaba kutubwira ico mwibaza kuri bungabunga murashobora kuja kuri facebook mukabitwandikira ariko munumviriza bungabunga ubuzima y'uno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na ejo ni mukankusi igisibo cya ramazani giherutse gusozwa ku baramu hamwe n'icya pasika ku bakristo abayisilamu hirya no hino ku isi muri uko kwezi gutagatifu kwa ramazani bigomwa kurya kunywa kunywa itabi kuva mu museso kugera bwije hari bamwe mu bantu biyiriza ngo babashe gutakaza ibiro atari ku mpamvu z'idini nk'uko ubushakashatsi bwatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri leta zunze ubumwe za amerika bubigaragaza bumwe mu buryo bwo gusiba bushobora kugira ingaruka nziza ku buzima nko kurwanya umuvuduko ukabije w'amaraso ibibyimba ndetse n'ubwiyongere bw'isukari yo mu maraso gusiba ariko bishobora no kugira ingaruka mbi ku buzima harimo no gutakaza ibiro kudakenewe reka tunyarukire muri etiyopiya aho abenshi mu baturage ari abo mu idini ry'aba ortodogisi abandi bakaba abayisilamu kennedy abate aratwereka uko abantu bubahiriza igisibo ndetse n'ingaruka ku buzima babibonamo
umuryango wa Abdul Kadir Abdu utuye mu gace ka Figa muri Addis Ababa uteraniye gusangira ifunguro risoza igifungo cy'umunsi wose. Abdu avuga ko bahitamo kurya imbuto n'imboga aho gufata amafunguro akomeye muri iri gaburo ry'ifutari.
alhamdulillah yawe ndezi ndamutayeho
urakoze mana kubera ko twamaze umunsi wose twiyirije ubusa kurya ibintu nk'imbuto byorohereza igifu mu igogora nyuma yabyo turavuga isengesho kurya irindi funguro ntabwo ari byiza kugeza nyuma y'amasengesho Ubusabane bukunze kuba kenshi mu gihe cy'igisibo. Abaturanyi barasurana cyane mu gihe bari mu gisibo. Ubwo twasuraga umuryango wa Abdu, twahasanze abaturanyi n'abandi bashyitsi baje gusangira nawe ifutari. Umwe muri bo ni Bwana Tekiye Girimayi, umukirisitu w'umworotodogisi nawe wamaze umunsi wose yiyirije ubusa. Abaorotodogisi bigomwa kurya kugeza saa cyenda z'igicamunsi, kandi n'aho baririye ntibarya ibikomoka ku mata n'inyama. Girimayi uvuga ko ubuzima bwe bugaragaza impinduka nziza mu gihe cy'igisibo, ubu arateganya kureka inyama burundu.
ባይ ዘ ወይ እኔ ከጾም ከመጀመሪያ በፊት በወጣትነት እድሜ ያለ ስጋ የምኖር አይም- አይመስለኝም ነበር።
ubwo nari nkiri umwana ntaratangira kujya nsiba najyaga nibwira ko ntabaho ntarya inyama nyamara nyuma y'aho ntangiriye gusiba ubuzima bwanjye bwajemo impinduka nziza ubu birangora cyane kurya inyama iyo igihe cy'igisibo kirangiye hari indwara nyinshi zituruka ku kurya inyama nibwira ko imana yazanye igisibo kugira ngo tugire ubuzima bwiza
Undi mushyitsi witabiriye ifutari kwa Buduru ni Abdurahman Mohamedi uvuga ko inyungu z'igisibo ku buzima zisobanuwe mu bitabo by'iyobokamana.
ከጤና አኳያ ደግሞ ያው ሳይንቲፊካሊም መጾም siyansi ubwayo yashyigikiye ko gusiba bifite ingaruka nziza ku buzima abantu bafite mu nda hanini nkanjye bagirwa inama yo kugira icyo babikoraho inyandiko nyobokamana nazo zivuga ko igisibo gifite inyungu nyinshi ku buzima
Muganga Brena Musaru, inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri, avuga ko gusiba bifite inyungu haba ku mubiri ndetse no mu by'intekerezo.
ጾም መጾም እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ከጤና አንጻር።
gusiba bifite inyungu nyinshi ku buzima abantu bafite umubyibuho ukabije batakaza ibiro by'inyongera ibyago byo kurwara igifu biba ari bikeya kwiyiriza ubusa biturinda kunywa ibisindisha bizana kandi uburyo bwo guhindura mu buryo turya aho tugabanya inyama ndetse n'ibikomoka ku mata bisa nk'aho turya indyo yuzuye mu gihe cy'igisibo kandi ibyo bifite inyungu nyinshi haba ku mubiri no mu ntekerezo bidufasha kubaho ubuzima bwiza Muganga Musaru atanga inama ko na nyuma yo gusoza igihe cy'igisibo abantu bakwiye kwitondera ibyo barya kugira ngo badashyira ubuzima bwabo mu kaga. Avuga ko akamenyero kabo mu by'imirire kagomba kujyana n'inyungu ibyo barya bifitiye ubuzima bwabo.
ni izihe nyungu igisibo gifite ku buzima muganga zaitun muhammad aminu umuhanga mu by'imbonezamirire kuri kaminuza y'ikoranabuhanga mu by'ubuvuzi wo muri leta ya kano muri nigeria aradusobanurira byinshi kuri iyi ngingo So when we look at the health benefits, at uh, uh, just like uh, how some researchers have explained that uh, fasting helps in making someone to lose weight, especially for those that wanted to reduce their weight. It's a very good way uh, for someone to reduce his weight.
rero iyo turebye ku nyungu bifitiye ubuzima nk'uko bamwe mu bashakashatsi babisobanuye gusiba bifasha umuntu kugabanya ibiro cyane cyane ku babikeneye ni uburyo bwiza cyane ku muntu wifuza kugabanya ibiro kuko umuntu bwe aba agiye kugabanya ingano ya karori yinjiza mu mubiri we ikiyongera kuri ibyo gusiba bifasha mu kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso rero isukari yo mu maraso igenda ijya ku rugero ruringaniye mu gihe cy'igisibo bitewe no kugabanya imikorere y'imisemburo ya insuline iterwa n'ibinure biba biri mu maraso ikindi kwiyiriza ubusa cyangwa gusiba byongera imikorere y'ubwonko imikorere y'ubwonko byagaragaye ko yiyongereye cyangwa igakora neza ku muntu wakoze igisibo mu gihe turimo gusoza umunsi wacu wo kwiyiriza tugomba gufungura imbuto zo mu bwoko bwa date zikiri nshya mu gihe tutabasha kubona izikiri nshya dushobora gufata izumye mu gihe utabasha kuzibona wanywa amazi rero iyo urebye ibi bintu byose idini ryacu ryatwigishije ubusobanukirwa ko intego y'ibanze yabyo ari ukongera kugarura isukari y'amazi tuba twatakaje mu gihe cy'igisibo ni ingenzi cyane rero ko umuntu urimo gusoza igisibo cye afungura ikintu gisubiza ku murongo ikigero cy'isukari yo mu mubiri no kumugarurira amazi yatakaje mu gihe yari mu gihe cy'igisibo urugero dushobora kurya imbuto n'imboga zikungahaye kandi zifitemo amazi menshi reka dufate nk'urugero urubuto rwa wotameroni wotameroni ni ibiryo byiza byifitemo amazi menshi kandi byifitemo n'urugero rw'isukari rwafasha amaraso yacu kongera gusubirana isukari yatakaje
mu gihe abayisilamu babarirwa muri za miliyoni hirya no hino ku isi bubahiriza ibijyanye no gusiba mu kwezi gutagatifu kwa ramazani abaganga bagira inama abantu bari kuri gahunda y'imiti kugendera mbere na mbere ku nama za kiganga
abaganga n'abahanga mu by'imiti ku ivuriro rya british midland mu gace ka walsall baragira inama abarwayi bari mu gisibo cyo kwiyiriza ku buryo bahindura ingano y'imiti yabo cyangwa bagahindura inshuro bayifata mu gihe barwaye indwara zikomeye kandi zidakira sad udin umurwayi kuri iri vuriro avuga ko we n'umugore we barwaye diyabete ariko barimo kwiga uko babyitwaramo mu gihe barimo no kubahiriza igisibo cya ramadani
hashize igihe kirekire imyaka makumyabiri n'ibiri ku buryo nzi uburyo mbyitwaramo mbere na mbere mfata imiti kare mu gitondo na nijoro ku mugoroba turabihindura rero tukayimurira ku mugoroba izuba rirenze na mu gitondo mbere y'uko rirasa ibyo nta ngaruka bigira ku ndwara yanjye ya diyabete kandi tunywa amazi menshi tukarya na salade nyinshi salade y'imboga rwatsi ibidufasha kumara umunsi wose kandi ku manywa tugenzura uko ibipimo by'isukari yo mu maraso bihagaze Imam Muhammad Said umuyobozi w'umusigiti wa Aisha avuga ko ubuyobozi bw'idini bufasha mu gutegura abayoboke mbereho ibyumweru ngo igisibo gitangire batumira kandi n'inzobere mu buvuzi ngo nazo zibagira inama
ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'ubuvuzi rya kisilamu n'indi miryango ya kiganga dutegura ibiganiro aho dutumira abantu bakaza bakabaza ibibazo hanyuma bagahabwa ibisubizo abaganga ndetse n'abayobozi b'imisigiti bafite inzobere mu by'imiti zifasha kuganira n'abarwayi zikaba zabahindurira imiti bandikiwe n'uko bazajya bayifata
muri iki gice hari ubwiganze bw'indwara ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri mu baturage bacu rero dufite abarwayi benshi bari ku miti ya diyabete umwe muri iyo miti inyobwa gatatu kane ku munsi iyo abarwayi bari mu gisibo hari ibihe baba batabasha gufata uwo muti bitaba ibyo igisibo cyabo bakacyica abaganga bavuga ko niba abarwayi bafite impungenge bajya bagerageza igihe kigufi cyo kwiyiriza ubusa bagashaka imiti inyuranye n'iyo bafataga mbere y'uko igisibo cya ramadani gitangira bakavuga ko muri ubwo buryo bakwinjira mu kwezi gutagatifu bafite icyizere ko bashobora kubahiriza imyemerere yabo ariko banafite ubuzima bwiza
gusiba akenshi bitera kumagara mu kanwa nyamara abantu bamwe basa nk'aho kenshi bavura amacandwe mu gihe bari mu gisibo ibyo biganisha ku myumvire y'uko gusiba byaba byongera ivuburwa ry'amacandwe ese ibi byaba ari byo cyangwa si byo amacandwe afasha mu gukanjakanja ibiryo mu kugabanya aside no kubuza bagiteri kororoka ndetse n'ibindi igisiba kenshi gitera gukayuka k'umubiri n'igabanuka ry'amacandwe nk'uko inzobere mu buvuzi bwo mu kanwa zibitangaza kubera iyo mpamvu abantu bashobora kugira impumuro mbi mu kanwa mu rwego rwo kwirinda impumuro mbi mu kanwa mu gihe uri mu gisibo abaganga b'indwara zo mu kanwa batanga inama ko koza mu kanwa mbere yo gusiba kunywa amazi menshi nyuma yo gusiba ari nako wirinda kunywa ikawa ndetse n'ibindi biryo bifite impumuro ikomeye inzobere mu buvuzi zivuga ko bamwe mu bantu bashobora kuvura amacandwe menshi mu gihe bari mu gisibo zigatanga inama yo kunywa amazi menshi niba byemewe zinatanga inama kandi yo kwirinda amafunguro n'ibinyobwa byongera ikorwa ry'amacandwe nk'amafunguro arimo ibirungo byinshi cyangwa indyo ikungahaye kuri aside ndetse n'ibinyobwa bikungahaye ku masukari mu rwego rwo kugumana isuku koresha agatambaro gasukuye umunsi wose ko guhanagura umunwa wawe n'ako guciramo niba uvubura amacandwe menshi bikabije mu gihe uri mu gisibo bikaba byabangamira akazi kawe wagana muganga ibitaro bya teddy bear i buruseli mu bubirigi birimo gufasha abana mu buvuzi bugamije gukemura ikibazo cy'ubwoba n'impungenge baterwa no guhura na muganga
ibipupe byavuriwe mu cyumba cy'ibagiro aho abanyeshuri biga ubuganga bafite icyumba cy'amahugurwa kigenewe abana mu rwego rwo kubamara ubwoba bagira bwo kujya kwa muganga kuri iri vuriro ryiswe teddy bears clinic abana babarirwa mu magana bafite imyaka iri hagati y'ine n'irindwi batumiwe ngo bazane ibipupe byabo bakunda kugira ngo bisuzumwe indwara binavurwe n'abo benda kuba abaganga jonas yazanye amafi igipupe cye cy'inkende y'ibara ry'umuhondo w'icunga rihishije gisa neza nk'icyitaweho kugira ngo abonane na yen buyi umunyeshuri wiga ubuganga wiyise tedi ologist bivuze inzobere mu kuvura ibipupe nyuma y'isuzuma ry'ibanze ibipupe byoherezwa gucishwa mu cyuma no mu cyumba cy'ibagiro gikingirijwe n'igipapuro cy'ubururu aho abaganga baba bambaye masike bakora nk'aho bari mu cyumba cyo kubaga igitekerezo cy'uburyo nk'ubu cyatangiriye mu budage hagamijwe gutinyura abana kujya kwa muganga babereka abaganga ndetse n'imikorere ya kiganga kugira ngo batazatinya umunsi byabaye ngombwa ko bashyirwa mu bitaro bya nyabyo Euh, bah, L'enfant qui est stressé il va plus souvent être dans le refus, il va énormément pleurer.
umwana uhangayitse akenshi ntazemera ngo avurwe azarira cyane ntabwo azatuza kugira ngo bifashe kumuvura mu gihe umwana wanyuze hano ku ivuriro azaba asobanukiwe neza n'ibigiye kuba ku bw'ibyo azadufasha yitware neza yemere kuvurwa akorane n'abaganga
mu myaka icumi iri vuriro rimaze rishinzwe abana barenga ibihumbi bitandatu bazanye n'ibipupe byabo bamaze kurisura
n'aha dusoreje ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cya none ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi gumana n'ijwi rya amerika ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu wadusanga no kuri fesibuke na yutube vowa radiyo yacu naho ubutaha mukomeza kugubwa neza muharanire ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
ejo ni mukankusi urakoze abana banyu namwe mubarinda gute gutinya kuja kuraba muganga mwumvise ahandi uko bariko barabigenza mushobora kwandikira ijwi rya amerika kugira ngo ibitekerezo vyanyu arivyo vyumviro bizoce muri bungabunga ubuzima mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na ejo ni mukankusi imisi yose ya gatatu murayikurikira mugongera kuyikurikira ku wa kane kandi muradusanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome muje ahanditse bungabunga ubuzima ku ruhande rw'amavidewo duce dusozera ngaha iki gice kindi c'ibiganiro vyacu vy'uno mugoroba mu kirundi n'ikinyarwanda nshimira badufashe muhinga bw'ivyuma nadia tahana ejo niho bari kumwe kuri mikro ya lidiane ninahazwe etienne karekezi niwe yari ahagarariye ibiganiro vy'uno mwanya ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo turongera saa moya n'iminota mirongo itatu